بسم الله الرحمن الرحيم guyyaa kaleeysa bikki nuti irraa fufnu nidaa'u zawjati biaxabbi ilasmaa'i achitti addaan baane jechuudha namtichi jaartii isaa yaamuu jaartiilleen akkasumatti isa yaamuu biaxabbi ilasmaa'i irra jaalatamaa maqaadhaatiin irra jaalatamaa maqaadhaatiin wal yaamuu jee duuba أسعد زوجتك بندائها بأحب الأسماء وأجمل الألقاب عطر أجواء البيت بأرق الأسماء إلى قلبها ملكي سجارتي كمكا بريدا أن تللبو الآن لقبا بريدا هاد إبليتي يا هاد إبلوخي يا فاطمة قباتو هاد فاتية مكان سي فاطمة أو فاتش فاتية فاتموية akkasuma maqaan ilma isii yookaan zubayrii ta'us haadha zubayrii haadha zubayrii haadha zubayriyyee mintiqiriyyee akka gaa adda addatti akkaataa abbaan jallisee yaamuu beekutti ga maqaa isii taatus akkasumatti maqaa isiitis irraa hir'isuudhaan maqaa kabajaadhaa haadha baluu taatus akkasumatti akka bareedu tokkotti yaamuu barbaachisaadha jechuudha. احرص دائما على أن يكون هذا الاسم الجميل على طرف لسانك يروهن داو مكاك نقدن إيسين جدوبا الربك في الربك يتتر خايدو يروغ من أجيغر قلتي إسي من الأتي قرتهن داو فاتية يروهن داو ججورا كدية كدوش أكاتا قرتي هندرت يرو أتي دبتو يرو ما هنداو aartullee gammaddullee maqaan bareedaan kun arraba keetirraa haa ba'u jechuudha. دليل كان رتي مالي جنان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي السيدة عائشة رضي الله عنها بأحب الأسماء إليها فيقول لها يا عائش رسول عائشة تللبي يرو يامو يا عائش جران دوبا عائشة ججو عائشة ججو يا عائش yaa aa'ish akkana jedha duuba aa'ishatu silaa kan jedhamu yaa aa'ish jedha kuni maaliif jennaan jaalala tursiisu jechuu tarkiimu ismi jedhanii maqaa irraa muru maqaa irraa muru tarkiimu ismi maqaa irraa muranii gabaabsanii yaamu jechuudha duuba kuni waan jaalala fara durraachi akkasuma sifa isiidha sifa isiin qabduun isii yaamu jechuudha magaala taatus magaala kuullee tiyya diimtuu taatus diimtuu gogorrii tiyya jettee yaamuun sirra jahaa jiraatu jechuudha وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا حميراء لجمالها وحسنها رسول الله كان جان يا ديم توتي يا جان دوبا حميراء يا حميراء جان حميراء laal tasgiira godhe humeyraa'u kanaawu ismii musaggar godhe yaama jechuu ismii tasgiira godhuun ammas diimtuu jedhuun jechuun ammas kana waliinuu tasgiira godhe maqaa kan akkanatti yaamuun waan jidduu jaratti jaalala ittiin tursiisanirraa jechuu lijamaalihaa waxusnihaa bareedina isiitiif tolina isiitiif jecha yaa xumeyraa'u je'an duuba yaa diimtuu tiyya laal yeroo isii yaamtu yaa diimtuu tiyya yoo jetteen yaa magaala kuullee tiyya yoo jetteen duuba waan yeroo hundaa'u isii gammachiisu ka isii mirqaansu tokkorraash ati manni keessii mirqaanuun ufumaa uf mirqaansu beeka mana keessi ufii gammachiisuun akkasii gammaddu isii san godhuun ufumaaf gammachuu argatu yoo isiin sirraa dukkanooytee fuula isii fuula adurree gootee deemte atilleen akkamitti yeroo ol seentee gabbaatu si gammachiisee wajjin jiraata jechuudha xayyib guyyaa tokko aishaan maqaa kabajaadhaa tokko feete rasuulaan waan jette saahibban kiyya hundi haadhee baluu haadhee baluu jedhanii yaamanii ani hoo akkamiin ta'a jette jennaan rasuulli abdullaa bin zubayr isaan uf moggaasi jeen duuba ilma obboleettii keetiitiin. uf moggaasi jeen laal maqaa kabajaa fidhan jechuu bar maqaa ittiin faarfaman yaa haadha abdallaa ilma zubayrii jedhaniin gaachi booda yaa haadha abdallaa jedhaniin yaa haadha abdallaa obboleettii ufii ilmoo isiin deeyseen ufi yaamte jechuu yaa ummu cabdillaa jedhaniin laal akkatti jaalatan gartee maqaa faaruudha kan laal ka ilmoo hin qabne bikka biraatti liqeeffatte baramma isiin hattaa namni rabbi ilmoo isin orgatellee bikka biraatti liqeeffachuu ni dandeesse jechuudha obboleettii kee ilmoo obboleettii keetii barbaadde haadha eebalu jettee gaafirraa liqeeffattee akka sanitti maqaa kabajaa godhachuu ni dandeesse ati yoom dhaltee ilmoo namaatiin uf yaamte yoom deeyse hin je'aniini waan isiin ufiin kabajuu feetesan ittiin kabaje jechuudha duuba waan isiin ittiin kabajuu uf kabajuu feetesan ittiin kabajuun ganda kee jaalala keessa nayxee mirqaana waliin akka jiraattu ta'u irratti si gargaara jechuudha duuba umar bin khaxaab waan je'e salaasatun yusaffiina wudda akhiika waa sadi siif qulqulleeysan jaalala obboleessa keetii qulqulleeysanii lafa sii kaayanii jedhe yoo waa sadi dalayde obboleessa kee jaalalli isaa siif qulqullaa'u jedhe tokkoffaan maali an tusallima calayhi idaa laqiita yeroo isaa wal qunnamte assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jechuudha duuba akkas jechuu yeroo isaa wal qunnamte assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yeroo ati jetteen qalbiin isaa faafaa jedha bar ni gammada amma salaamtamata naawuu yeroo jedhan bareechanii jechuun bar mirqaana tokko fida darasicha tokko jira duuba gaafa dur qaraanu tokko shee huseen abbiyyuu je'aniin rabbi raxmata haa godhuufi duuba itti dhufeetuma darasichi huwwaan je'uun assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu je'aan duuba darasichi dhufee bara sheeytichi gaa gammadee gammadee saboo je'aan ammas gaa gammachuu sanirraa hanjamaa godhuufi tamni isaa dhufee waan je'uun saboo je'aan sa'ati afaanuma keetu akkana bareedamoo moosimaatu salaamtaa tan akka tolfate je'ani bar afaanuma keetu akkana bareedamoo simaas salaamtaa tan akkana tolfate jedheeti wagguu isa argu gaashee ni gammada gaa laal akkatti salaamtaan nama gammachiistu. qalbii obboleeysa ufii gammachuu ittiin seensisan keeysaa'u salaamtaa bareedduu tana jechuudha ta qubee isii guutanii akka ajaa'ibatti xuruufni isiidhaa bikka argatte jechuudha assalaamu calaykum yoo je'an siinimo saadimo sa'iin qara'ee yoo hin beekin wanni mushkilaa qabdu sun akkasuma salaamtaa mushkilaati duuba salaamtaa mushkilaa naan luluuf nat darbate moo naan toluuf nat darbateenuu addaan namaa hin galtu jechuudha salaamtaa keessan salaamaleekum salaamaleekum yoo je gariin namaa oguu si jalaa deebisillee alisalaam jea duuba alisalaam waan kana si jalaa deebisee hin beeytu jechuudha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akka gaa darasichi sun itti salaammate sangaa salaamtaan bareedduu deebisaanis akkasuma bareechitu akkaan bareede jechuudha وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أكست يو حرفي بكان جهن جال اللي بك جيس دوبا طيب كلام يستورا وأن توسع له في المجلس بك تيسما كيست تساب الليسو يرو تيسما تكت أبليس كيست رفه بك teeysusan jalaa sissiiquu jechuudhaan kottu asintaa asintaa jettee bara jalaa achi sissiite kaan jalaa achi siisite waan adda addaa jalaa achi siisite ofiillee jalaa sissiite waan lafa jiruus akka waan aftuufi goote yoo jette gammada duuba namtichi kun laalga ni mirkaana bara baluun kun na jaalata bara bara akka goggodhatu hoggoon itti ol seene bara laal qalbii isaa tana keessa gammachuu dhagaa jechuudha. وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه irra jaalatama maqaa isaatiin maqarraa waan inni jaalatu laalte abbaa ebaluu yoo jaalates haadha ebaluu jechuun yoo jaalattes ebaliyyee jechuu yoo jaalatteef ebaluu jechuu wama inni jaalatuun yoo ati yaamte irra jaalatama maqaa isaatiin irra jaalatama maqaa isaatiin yoo ati isa yaamte waan gartee isa jaalachiisurraa jechuudha duuba waan jaalala sii qulqulleessurraa namni akkasitti ati bifa sadeen tanaan isa kabajje jaalala ofii sii qulqulleessaa jedhan. kanaafu jaartii ta'e irra jaalatama maqaatiin ka isin jaalattu ka ati isaan yaamuu jaalattu yaami jechuudha akkasumatti isiifis babal'isi teessuma isii keessatti akkasumatti jechuudha duuba salaamtaa yeroo asii galtellee salaamtaa jiin manuma ol seenteetuma duuba meeti distiin bilchooyne Dil- distiin hin bilchaanne jechuu qofaan bismillaa hin jedhan jirtu oggumar ol seenan duuba bismillaahi ufi salaamtaa ufi distiin hin bilchaanne tanan godhatan duuba jabbiin sun eessa jirti aya suuqa maali maaliin goone amma bara alaa dhufeetuma wanni inni mana isaa ittiin eegalu maali ijoollee waa nyaachistee gadi hin baasne haga ammaa tanaan eegala duuba haga ammaa distiin hin geenye jaa duuba yoo distii itti bitanillee sooqiddan qabdu dhagaamu kaan dhabi duuba kuni hikmaa jireenyaatii miti وقيل في الحكمة الاسم الحسن يفتح قلب صديقك لك حكمة كيستي وانجان مقام بريدان قلبي جالالي كيتي سيف بناجان مقام بريدا تكون يورم يامتو nama tokko gaaf tokko gaaye akka ajaa'ibatti gaa nama tokko maqaa bareedaa tokko yaama akka ajaa'iban yaama yaamsa san irraa dhiise duuba yaamsa san irraa dhiise jennaan himate duuba barsilaa nama gurguddaadha ni himate bargaa gaaf duraa bar maqummaan inni ittiin na yaamu bar maqaa ajaa'ibaati maqaa ajaa'ibaati jennu himata bara maqummaan duraan inni ittiin na yaamu laal barsiisee jala fudhate. si galee gaaf duraa qalbii isaa bane jechuudha bar inni maqaa san akka ajaa'ibatti gartee itti gammadu jira maqaan itti yaaman san ebalu ebaliyye ebaliyyoo mintakriyye yoo jedhan laala akka ajaa'ibatti qalbiin isaa banamtee jirti khayrukum khayrukum liahlihi caalaan keeysan caalaa keessa warra isaatiif jedhe rasuuli alayhi salaatu wassalaam duuba duuba caalaan keeysan caalaa keeysanii عزيز الرجل كن كن عزيز الرجل جدّ كن في بيتك خير الناس لأهلك رقة وعطفا وتسامحا ومودة جبا غرتي ارتجات إيمانك كيستي تعالى غرتي وركيتي فتي كما قلبي لا فت رقة وعطفا وتسامحا كما لا فنت تججو ومودة كما جلالاتت وعليك بإحسان الصحبة دوبا صاحب ما تلجون سرت هاجراتو رسول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه جالان كيسن جالا كيسن دبرتوت إساتيب أنيس جالا كيسن دبرتي دبرتي قرتيتي يا فيجي لال وقال صلى الله عليه وسلم ناصح ومؤدبا نصحاك قد هالت ناموسك إلما ما برسيس هالت الرسول وانجد أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا إرقوتم مؤمن توتا كما إيمانتي إرقاري إسانيتي كما هالاتي namni caalaa jedhamu nama jaartii isaatiif caalaadhaati ka jaartii isaatiif caalaadhaati jaartii isaatiif nama caala duba gaa dubartiin nauma gartee caadilaa kanuma akka ajaa'ibatti bulchu kana fa'a waa takka gartee maa ra'aytu minka khayran qaxxu jetti akkam goona yoo ka jedhan taate hoo duba inni warra isaatiif caalaa ta'u isiin ragaa bahu yookaan warri bira jiru ka ollaadhaa jireenya isaanii kana laalee ragaa bahu yoo isiin ragaa bahu baattees isiinuu ammoo guyyaa ragaa baatutu jira jechuudha dubartiin yoo gizee sibira jirtu ragaa bahuu baattellee tolina kee gaafa sibiraa deemte laazim ragaa baati sibiraa deemnaan ragaa bahuun isiin hin oolu jechuudha abadan waazalan. hoggus biraachisiite ebaluu sanbar ebaluu sanbar waan hirriga hin qabne jechuudha ebaluu sanbar nicmaa isaa lakkaa'uun akkuma wakamaa yuqaalu laa tucrafu nicmatu illaa bacda zawaalihaa qananiin takka yeroo nama biraa deemte malee hin beekamtu jedhan duuba yoo isiin sidhiistee si biraa kutte qananiin takka yeroo san beete jechuudha ayyib khayrukum khayrukum linisaa'ihi irra caalaan keeysan irra caalaa keeysan dubartii isaatiif jee duuba ka dubartii isaa taan harka cabsee kaan ija gartee fottoysee kaan gartee duuba taan duydatti muree gartee duydatti mudhitti dhiitichaan kutee ciqileedhaan yookaan duyda addaan kutee ka akkasitti halaaka ganda isaa keessatti buuse sun amiira ta'uufillee hin tolu jechuudha. ka yeroo gartee duuba isiin achi ilaaltus gamas laalta biyyee ilaali ati jee jim gammanaan jechuudha. wanni inni ittiin dhawullee xiffi teessaan itti bu'e ilkaan tokko keessaa buuse salaasaa xirsiisi keessaa isa jedhee itti fiiga jaartii yoo fedhe salaasaa xirsisi keessaa isa jedhee yoo fedhetti fiiga teessaan asitti bu'u ilkaan keessaa harcaase jilbaan dhiiti ciqileen duydatti kuti ka akkanaa kun bulchaa gandaa ta'uudhaaf hin tolu jechuudha hin danda'amu kun وقال لقمان الحكيم ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي لقمان الحكيم وانجله نمني والرئيسا كيست أكا مجاتك كشا تاو كبجي أكا مجاتك كشا أكا وجولين تكشون بيتا نتتبعتيمي achi fiidi as fiidi osoo achi fiiddu as fiidi osoo teessu ol kaate osoo kaatu gatteessi akka mucaa xiqqashaa goggodhatu jee mana isaa keessatti caaqilli namaa akkas tatta'uu qaba jaartii isaa biratti jechuudha tayyib tattaphachuu qaba jechuudha wayisaa kaana filqawmi wujida rajula yoo ala gadi bahe akka dhiiraa tokko ta'u alatti dalagaa ijoollee dalaguun qabu alatti alatti gabbaheetuma achi fiigee as fiigee ol ka'ee gattaa'ee akka ijoollota goggodhatuun qabu haada fooyee maal godhe biyyee daakee guddaan kun ala gabbayeega akka ijoollee godhatuun qabu laakiin yeroo mana yeroo manaa yoo fedhe biyyee fudhatee manatti hin galatee haadaa koo galee duuba yoo fedhe ni rafa rafutti hin jira jee jaartii isaa dhokatee jechuu bara rafu jira ka'i ka'i ni rafte fallaq ofirraa ol godha hin rafnee bari qis qis qis qis kofliga duuba. akkas godhate jechuun yeroo mana isatti galee akka ijoollee yeroo gadi bahee akka nama guddaa jajjabaa tokkotti deemuu qaba jechuun yoo yeroo mana ol seenis akkuma gartee gaaddisa ta'e ala keessatti deemu sanitti manattis gaaddisa guddaa kana ta'eetuma akkasumatti taa'e yoomuu jechuudha duuba ni dhukkubsataa fayyaa qabaa isaa ka jaartiin irraan beeyne kan inni dukkanaaweetuma taa'u kan fagaa jireenya akkamitti tola akkamitti mirkaanaan jiraatte hogguu inni ol seen isin yaaddoyte jechuudhaaf kana. yoo inni gad ufin dhiisin gaaddidduu isaa guddicha alaasa yoo lafan kaayin manatti isiin yaaddoyti akkaataa inni dhufu cufa yeroo inni dhufu cufa keessattuu jechuudha وعندما جاء الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب السيدة فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك على أن تحسن صحبتها أكن جين علي المبات لبي فاطمة رسول الراكدات ورابجة رفه وان جين رسول لي فرد جين أيه لكن شرطي على أن تحسن صحبتها سايب ما إسيلاء تلترت إسي والإنجرين تلترت لال نما تكو يروك عدمنا رابجيتش نما تلوفه نما قرتي من ترضون دينه وخلقه فزوجوه كرسول لجي نما حال جالة كدين جالة اتيرم سيسا كرسول لجي رام سياتي الأمة تكون رام سمخانة توقع بيجو وججراج تلجتا لال حنقر مقافة جيجو رتوبة لال هيريك أبدا جيجو رافي من ديتك أبدا hawaalaan si beettii fi mentagriyyoo balaa qalaa amma gartee namni waliin rakkisu kana dalagattee akaawuntii gartee lafa kaattee jirta hujii bareedduu qabda kana kanaami wanni islaamarra jiru hallaka calaa an tuhsina suhbataha saahibummaa isiidha tolchuun siif dandahama duuba طيب أكن يجرى دوبا على أن تحسن صحبتها سايب ما يسيرها تلترت dandeettiin siif jirti jedhe sacalabii waan jedhe man axsana siyaasata ahlihi kaana ahlan lisiyaasati innaas namni mana isaa bulchuu danda'e alallee bulchuu danda'a namni mana isaa ijoollee isaatiif jaartii isaa bulchuu danda'e amiira gandaa gaabsan ta'uu danda'a duuba gaabsan amiira ganda isaa bulchaa ganda isaa ta'uu danda'a bulchaa ganda isaa amiira ganda isaa damiira ganda isaa gaabsan ta'uu danda'a amiira jam'aa takkaa bulchaa ganda tokko ta'uu hin danda'u namni tokko yoo mana isaa bulchuu hin danda'in yoo warra isaa bulchuu hin danda'in yoo ilmaan isaa bulchuu hin danda'in jechuudha duuba duuba kanaafuu namni tokko alattillee bulchaa ta'uu danda'uudhaaf dura bulchaa mana isaa ta'uu qaba jechuudha. amiira mana isaa ta'uu danda'a ta'uu qaba jechuudha duuba طيب آه فقال الحكيم إذا كنت خير رجل في بيتي كنت خير الناس فقال الرجل وكيف أكون خير رجل في بيتي جنان قال بحسن الصحبة وطيب العشرة لامرأتك وأولادك دوبا حديث من رسول الله سنجته أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا iimaanni namni gartee akkaan iimaanni isaa irra guutuudha nama haalli isaa haala bareedaa ta'e jedhe duuba tayyib nama haalli isaa haala bareedaa ta'e jechuudha nam akkaan haalli isaa haala bareedaa ta'etu iimaanni isaatiilleen guutu jedhe namni akhlaaqni isaa hammaata ka asiin ilmaan isaa caccabsu ka asiin jaartii isaa faalleysu caccabsu ka akkanaa kun iimaanni isaa guutuudhaa miti jechuudha duuba caashiruuhunna bilmacruuf caashiruuhunna bilmacruuf dubartoota kana waliin jiraadhaadha akkaataa jaalala allaha keeysatti beekamaa ta'een سورة النساء إن كيستي وعاشرهن بالمعروف جي ربين استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذابت تقيمه كسرت وإن تركته لم يزل أعوج أكنج تحتاج الم... تحتاج المرأة إلى معاملة من نوع خاص تعتمد على الر... على الرفق واللين مع النصح والإرشاد نها جمتي gama isii waliin dalagatuudhatti haajamti dubartoonni gosa kobxaawaa ta'e tokkoon laafinti irratti ka ijaaramu gaarii yaadu irratti karaa irratti wal qaceelchutti ka ijaaramu laafintiidhaan jechuudha wacaashiruuhunna bilmacruufi rabbiitu jee jechuu wajjin jiraadha akka jaalala rabbii keessa beekamaa ta'een istawsu binnisaa'i khayra dubartii tana keessatti wama khayrii walii dhaama maaliif jennaan fa inna almar'ata khuliqati min dilacin cinaacharraa uumamte intalli فإن فإن أعوج أعوج شيء في الضلع أعلاه تناتشرا كإر جلاله كقبات كقرريرات فإن ذابت تقيم كسرته نندري سكنات كان جت يو غرتي ردابت لا غوتي جبست وإن تركته لم يزل أعوج فاستوص بالنساء خيرا يو أمو dhiistee gartee haa akkanumat taa'u jettees akkasuma jallatees eega cinaachi kun laal rasulli dhaamsa guddaa tokko nuu dhaame kuni gorsa guddaa nama dubartiin hin qaceelcha jedhee deemuuf qaceelchuu hin dandeeysu ittuma dhiyeessita malee jechuudha ittuma dhiyeessita qaceelchuu hin dandeessu jechuudha fasta'uus binisaa'i khayra yoo itti qanani'uu feetan akkasumatti itti qananiitan haaluma jallinni isii itti jiruun jee rasuula alayhi salaatu wassalaam duuba طيب حالما جلني سيت تجرون اكسمت تقنني تنيا سني قال nin qaceelcha jedhee gartee naa qaceeluu didde jedhee dhiitee teessaan itti bu'ee duuba miilaan dhiitee harkaan dhawee uleen tumee halangee itti kurfeeffate achi oofee as oofee wal hiikkaan dhufte jechuudha waan danda'u miti wanni irraa qabatan takkittiin maali eega qaceelchuu hin dandeenye akkam godhan duuba eega qaceelchuu hin dandeenye akkam goota wama takka irraa qabatte wanni sun maali jennaan mu'uminummaa isiiti eega mu'uminummaa qabaatte. isii rabbi sodaattu eega taate sii galee yoo midhaan sooqidda keeysaa dhiistee ofirraa gartee ka afaanis bushaa kana si kennitees saniif jecha si xallaqu malee hin jehin sooqiddaaf jecha sooqidda midhaan keessaa dhabdeef jecha li'aannahuu gartee islaaminaa isiin qabdu santu irra sii caala isii waa irraanfattu fa'a taate jechuudha tagaaza ol fuutee gartee za'itii seetee ofirraa distiin nayxee si kennitu zeeta seete isiin zeeta seeteetu magaaza ol fuutee itti naqxee. si kenniti gaa hogguu si bira gaulaa nyaata hogguu afaan kaattu zeeta gaaza ajaa'ibaati beenzila jechuudha amma ol kaatee duyda cabsu malee morma irraa muru malee yookaan garaa baqaysu malee jechuun qabdu gaa duuba hanguma kanaaf hiiku malee jechuun qabdu eega islaaminaa isiin qabaatte sababaa islaaminaa isiitiif jecha waan akkana akkanaa irra dabri. guyyaa keeysatti gabrichaaf taraa meeqarra dabarraa jedhanii rasuula gaafatanii jennaan taraa torbaatam jedhe eega gabraa'uu taraa torbaatam irra dabraniif gaa dubartoota isii bilisaa kasi bira jiru maal ayyaare akkaan irra dabruuf hin barbaachisa tayyib ni qaceelchinatti umriin sin dhumatin abbaa kiyya قال أبو الدرداء لامرأتي رضي الله عنها إذا رأيتني غضبت رديني وإذا رأيتك غضبت إذا رأيتني غضبت ترضيني ترضيني وإذا رأيتك غضبت ترضيتك وإلا لم نستبح لم نستحب أكن جدوبا yoo an dallane yoo ati gartee dallanuu keessi arge sin jaalachiisaa dallansuu sirraa balleeysaa jee abuu dardaa jaartii isaatiin yoo atiin tuni nagarte anaa kana ka dallane ta'u atillee na jaalachiis dallansuun irraa balleeysi jeen yoo akkas taate malee wal saayimnee waliin hin jiraannu jeeniifal ee barmanni akkanatti malee hin deemu yoo ati aartee galte bul jettee maaluma si aarse yaa tokkicha kiyya yaa ebaliyyoo kiyya jettee maqaa ati jaalattuun si faarsitee si dhungattee koota sirraa baastee meegattaa i dadhabdee jettee bishaan sii fiddee kuduraa si fuuldura qabdee salaasatun tujli ani ilqalbi ilxazan الماء والقدرة والوجه الحسن والنساء دي قرتي قلبي يادا يادا كان را قلبي اوفتجي بشام بريدا كان قرتي برچقو كيسن نقني انم فانا ان انت ليو قدرة كان بقيسني قرتي كستي ونور رخاني غا سان ركاني بشاني قدرة دا فولا بريدا كانان يوغو كسي قبلتي وفرا قرتي دوبا آري كان سر بوسو بيت وجه جراتن yoo ati funnuq jettee galte isiinis funnuq jettee yoo si eeyde maal jechuu keetu inni fuula nama guurtuuf maal maal nurra garte maa fuula nutti guurtare yoo alatti aarte nurratti aarta yoo isiin ka jettu taate ka aaru kosii aaraanaatu aaraa jee jaarsii asii ol utaalee ka duraanuu aare dib mudhiitti qarxam aya yookaan dhiiga irraa gadi dhangalaase adda dhawi shayxaanni tana keessa mirqaan wallolan walitti araarsuuf manguddoon gamaa gamanaa fiig sokkite kutte ilmaan dhiiste yookaan fudhatte yookaan ilmoo irra dhiiste halaakni jidduu jalatti argama jechuudha duuba akkana ta'uun hin barbaachisu aarii walirraa balleessu barbaachisaadha تزوج عهد الصالحين امرأة فكان يعاشرها بالمعروف ولا يبخسها حقوقها نمني توكو انتلا غربان بريدان غارين جتشورا كهالة بريدادا intala takka fuudhe intala takka fuudhe akka ajaa'iba waliin jiraate wa'ammaa hiya fakkaanati tubqisuu bacda huquuqii isiin garii haqa isaanii hir'isti walaa tasmacu kasiira liqawlii jecha isaatiillee walabal maal nutti haasoyta jedhatuma oolti jecha isaa achuun laaltu jechuudha duuba namtichi fakkaana yasbiru calayhaa wayaduu laha bisalaah nima obsa nima obsa aboo rabbi si haqa ceelchu tiyyaa nima je'an duuba rabbi si haqa ceelchu طيب rabbi si haqa ceelchu aboo rabbummaan si haqa ceelchu je'an ana jallate si jallate jallaan si rabbi si haqa ceelchu jetti isiin ufumaafuu gaa ufumaafuu gaa uf qaceeltuu gooti gaa siin isa jallaa gooti dubaa guyyaa tokko manaa bagarte فرأت ذات يوم وهي نائمة أنها تصير مع زوجها في طريق يتفرع إلى طريقين وياتك غرتي وصورفت ربك يا سمنا بغرتي جارسي ولين وصودي مجرتو harama tokkicha kanarra osoo deemu jiran karaan bikka lamatti jala addaan bahe yatafarracu ilaa xariiqayn osoo karaa tokkicharra deemu jiran karaan bikka lamatti addaan fottoqe jala amma gaa manaaba keessa jiranii beeke manaaba garate osoo jaarsa waliin karaa tokkorra deemu jiran karaan bikka lamatti addaan jalaa bahe faqaala lahaa zawjuhaa hunaaka sanaftariq asitti addaan baana jeen jaarsiisiidha manaaba keessatti bar manaaba akkana garte hayyii asitti addaan baana li'anna xariiqa laa yasacu illaa waaxidan minna karaan gartee nu'uu tokkorraa ta'e malee nu hunda wal biraan gahu tokkoma yoo gahe malee nam tokko malee karaan kun hin dabarsu sillee tokkichuma kanaas dabarsa anallee tokkichuma kanaas dabarsa nam lama gartee karaan tokkichi wal bira nu hin dabarsu addaan dhaabbanne asitti adda baane jeen jaarsi فلما استيقظت حكت امرأتي لأحد مفسري الرؤيا وقم دم ميته لفا أتالتي وجدت dubbii tana manaaba kana fiideetuma nama gartee manaaba fassaru barbaadattee ofirratti qaceelte waan akkana akkana argee manaaba kiyya naa hiiki jetteen ofirraa gaa qaallichi manaaba shaa godhee hiikeef maal je'een duuba ati jaarsa kee kan laftaa jeen jaarsi kee yuushii ku ayyuu faariqaki siin gargar bahuudhaaf qophiidha kalaasi ati qullaafte jeen duuba abutara taate hafte eegeen teecitte boddee taate jeen duuba harree eegeen qabne taate. ati kasaarte jeenga ofirraagaa woy woy edaanuu salphadhee ka jettu fakaafati wa aslaxati min haalihaa sodaatteetuma ofirraa gartee gaa amma achi yeroo inni gartee yaame hundaa'u labbeeyhik wasa'adee kaalleetuma dabaltiifi duuba akka ajaa'ibatti jala awwaatti marhaban bikaa malee maal jette wanni ati jette gartee calal'eyni warra as matarratti fudhattee ittiin fiigu malee ni dhiiste khilaafa isa akkasin rabbi tolche jechaadha duuba طيب آه. قيان قيا جمعتي